bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya korona kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi polisi y'u rwanda iha gasopo abanyagihugu barimwo abadandaza baca kubi n'amategeko yo gukinga ikiza ca virusi ya korona gikomeje guhangayikisha amakungu ariko noneho kugenzura mu buryo bwimbitse bigomba kurushaho gukaza umurego kubera ko hari ibintu turimo kubona bisa naho bitari bisanzwe cyane cyane abantu bakora ibintu bitemewe uyu ni umuvugizi wa polisi y'u rwanda sipi jean bosco kabera mu burundi ho havugwa ca munara c'imitungo y'abagirizwa ko bahatswe guhirika ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ano makuru yose duce ku masonga arimwo nayerekeye urubanza rwa felicien kabuga aza kuburana ubwa mbere muri sentare y'ilahe mu buholande uno munsi kuwa gatatu turayarambura mu kanya isase tubafitiye n'ayagezweho ijya nino ku isi mugume hafi y'amaradiyo yanyu reka ikiganiro cacu tugihere ku makuru agezwe hirya nino ku isi narinda bemereye aloise bigirimana niwe agiye kuyadushikiriza mwaramutse aloye urakoze diane abategetsi b'abarepublikane bafise igihagararo gikomeye i washington bari ku ruhande rwa perezida donald trump mu rugamba arimwo rwo kwitura ubutungane bavuga ko guharura amajwi yavuye mu matora byabayemwo ubusuma n'utunenge bavuga ko ibyo byatumye umudemokarate joe biden aza imbere mu majwi ni mu gihe abashinga amateka bake mu barepublikani nyene hamwe n'abandi barepublikani benshi bahoze mu butegetsi bemera ko biden yatsinze amatora yo mu ndwi iheze ariko abategetsi babiri bakomeye mu mugambwe ba republikani umukuru wa sena mitch mcconnell hamwe n'umukuru w'abarepublikani mu nama nshingamateka kevin mccarthy bavuga ko trump adakwiye kwemera ibyavuye mu matora mu gihe umugwi wamufashije mu miyamamazo bariko bitura ubutungane bavuga ko uguharura amajwi byabayemwo ibibazo n'utunenge nayo umukuru w'abademokrate muri sena nyene chuck schumer yavuze ko utwo twigoro twa perezida two kwitura ubutungane ata kinini tuzotanga yavuze ko abarepublikani baburaniwe muri politike ko kwitwara muri sentare ataco bizovyara ni mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika mike pompeo igihe yabazwa ejo kuwa kabiri ko azokorohereza uwatowe kuba perezida ariwe joe biden mu bikorwa vy'ibanze vyo kubisikanya yabwiye abamenyeshamakuru ko hazoba akaruhuko gato kazogana kuri leta ya kabiri ya Trump. Abategetsi ku mugabane wa Buraya barakoraniye ejo kuwa kabiri mu gihugu c'Ubufaransa kugira barabire hamwe ingene bokorera hamwe kandi mu buryo bwihuta mu gihe habaye igitero c'iterabwoba. N'inyuma y'ibitero by'iterabwoba biherutse kuba mu Bufaransa na Autriche. Ikibazo c'ingene bovyifatamwo mu bitero vy'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu nico cyakoranije ejo kuwa kabiri perezida w'ubufaransa emmanuel macron na chancelier wa autriche sebastian kurz ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'ubufaransa paris iyo nama kandi yaritabwe n'abategetsi b'ubudagi ubuhorande hamwe n'abategetsi bakuru b'umuryango umwe bwa buraya bifashishije uburyo bwa video conference perezida macron yasabye ko hoba ugukorera hamwe kandi vyihuse kw'abanyaburaya mu kurwanya ibitero vy'iterabwoba igeragezwa ry'urucanco rw'umugera wa korona ryerekana ko rukora neza ku rugero rw'ibice mirongo icenda ku ijana ni nyuma y'igeragezwa ry'ibanze ryatanze icizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa ku rwego rw'isi mu mezi ari imbere urwo rucanco rwakozwe n'amakompanyi abiri akora imiti Pfizer yo muri amerika na BioNTech yo mu budagi rugeze ku gice cya gatatu cyo kugeragezwa abarukoze bavuga ko urwo rucanco rukora ku bice hafi mirongo icenda ku ijana umukuru w'ikompanyi Pfizer Albert Burra yarasohoye itangazo ryo kuwa kabiri avuga ko ibiharuro baturukanije vyerekana ko urwo rucanco rushobora gukinga covid-19 ku bakuze batarandura yavuze ko ari intsinzi ku isi kandi agashimira abantu bitanze kugira bageragerezwe ko nawe uri mu bashinze kandi anarongoye ikompanyi BioNTech Ugur Sahin yavuze ko afise icyizere ko urwo rucanco rushobora gukingira umuntu hafi mu kiringo c'umwaka kandi ko hazokenerwa ko umuntu acandarwa inshuro zibiri kugira umubiri ubashe gukingirwa abategetsi muri afghanistan batangaje ejo kuwa kabiri ko iperereza ryabo ryashoboye kurongora igitero cishe umutegetsi akomeye wa al qaida mu ntara yo mu burengero bw'ico gihugu yegereye urubibe rwa irani ikigo ca afghanistan kijejwe iperereza kivuga ko uwo mugabo yishwe yitwa muhammad hanif azwi kandi ku izina rya abdullah iperereza rivuga ko uwo mugabo yari umwenegihugu w'igihugu kibanyi ca pakisitani kandi ubwiwe yaragirije abatalibani ko bamukingiye mu kumunyegeza mu ntara ya fara ya afghanistan aho igitero camuhitanye cabereye mu gihe vyokwemezwa ko hari aho umuhari wa al qaida mu bice bigenzurwa n'abatalibani muri afghanistan bishobora kuzotosekaza amasezerano y'amahoro abatalibani basinye na leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa kabiri aloyize bigirimana urakenuye kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje no kudushikiriza nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ayo makuru yawe yose bashobora kongera kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ahandi ijwi rya amerika nshuti bakunzi bacu mushobora kutwumva abari mu rwanda ni ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe kugira ngo mutwe kumve ku mugoroba muja kuri metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri ijwi rya amerika mukunda iri kuri facebook youtube na instagram ku izina rya voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'ubutungane mu rwanda aho umunyarwanda w'umucuruzi kabuga felicien yagirizwa ko ari we yari inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane kuri uno wa gatatu aritaba ubwa mbere sentare yasubiriye urukiko mpanavyaha mpuzamakungu rwari rwashiriweho u rwanda ni tpir mu mfunyapfunyo iyo sentare ikorera ilahe mu buholandi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi felicien kabuga yagirijwe na sentare ya tpir ivyaha vya jenoside n'ivyibasira inyoko muntu muravyibuka ko yafatiwe mu Faransa hafi y'umurwa mukuru Paris mu kwezi kwa gatanu uno mwaka umwanditsi wa sentare y'Ilahe Abubakar Tambadu yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ko Felicien Kabuga yifashe neza kandi yiteguriye guhava ahangana n'ubutungane well, Kabuga is doing fine. He is doing very well. Um...
kabuga ameze neza twabanje kumushyira mu kato amaze koherezwa ku rwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriyeho u rwanda tpir ariko ubu yavuye mu kato azagera imbere y'umucamanza aho urugereko rwarusha ruzamwumva yitabye urukiko bwa mbere ibintu byose bimeze neza turizera ko bizakomeza gutyo
ariko se iyo muvuga ko kabuga yazanywe irahe by'agateganyo muba mushaka kuvuga ko ashobora kuzoherezwa arusha icyorezo ntikirangira
biteganijwe ko azajya kuburanira arusha kubera ko ariho urugereko rw'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruherereye kumenya igihe ibyo bizabera mu gihe cy'icyorezo cyangwa se nyuma y'icyorezo bizemezwa n'umucamanza twebwe tuzashyigikira icyemezo icyo ari cyo cyose umucamanza azafata kandi tumufashe kugishyira mu bikorwa cyaba icyo kumugumisha by'agateganyirahe cyangwa se kumujyana iyarusha um, immediately to Arusha.
urubanza rwa kabuga ruzasaba umushinjacyaha guhamagaza abatangabuhamya batari bake kandi bamwe muri bo bazaturuka mu rwanda urubanza rugombye gutangira ubu mwabigenza mute kugira ngo mubazane kandi ingendo zaragabanijwe kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda The first point to make is that I cannot comment on the prosecution.
mbere na mbere ndashaka kukubwira ko ntacyo navuga ku nshingano zirebana n'umushinjacyaha ku mubare w'abatangabuhamya yifuza guhamagaza ariko ku byerekeye gufasha abatangabuhamya twarabitangiye na n'ubu turabikora mu rubanza rwa turi nabo n'abandi urubanza rurakomeje Doing that in the case of Turinabo um, and others, um, the contempt case is proceeding right now as I speak with you, and we have been.
ubu tuvugana nakubwira ko twashoboye gufasha abatangabuhamya kuva mu rwanda bagiye arusha nta kibazo twagira mu kubafasha kujya mu rubanza rwa kabuga igihe byakenerwa case um, when it is needed.
mwaba se mufite n'umugambi wo gufasha abari mu rwanda gukurikira urubanza igihe rwaba rutangiye kubera irahe Oh, absolutely, absolutely. The people of Rwanda.
cyane rwose abanyarwanda nibo baza ku isonga y'abarebwa n'ibyo dukora hamwe birumvikana n'umuryango mpuzamahanga international community, and so we have um, plans in place to make sure.
dufite rero umugambi wo gufasha abanyarwanda gukurikira urubanza rwa kabuga uko rucibwa nta kibacitse nibyo twarabiteguye kugira ngo dufashe abanyarwanda gukurikira urubanza nirutangira case um, when it starts.
abubakar tambadu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika It is my pleasure. Thank you again.
urakoze venuste nshimiyimana kuri icyo kiganiro n'umwanditsi wa sentare y'irahe mu buholande ari we abubakar tambadu ibyino nkuru turaza kubinoganza amakuru yacu ari imbere tukiri ku makuru avugwa ku rwanda polisi y'ico gihugu nari nabice ku masonga nk'itangura itangaza ko itazokwihanganira abanyagihugu bakora ibinyuranye n'amategeko muri bino bihe isi yose ikomeje guhangana n'ikiza ca virusi ya korona abahabwa agasopo ni cane cane abafise ibikorwa vy'ubucuruzi buza rimwe na rimwe buhonyanga amategeko yo gukinga korona ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ari kigali mu rwanda eric bagira ubusa amezi umunani agiye kwihirika icyorezo covid cumi n'icyenda gikomeje kwibasira abatuye isi cyadutse ku butaka bw'u rwanda kimwe n'inzego bwite za leta zemeza ko abaturarwanda barushaho kudohoka imbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda polisi y'u rwanda nayo irabibona muri iyo ndorerwamo kugeza aho bamwe ngo bavuga ko mu kwirara babishingira ko icyorezo gisa n'ikitakiriho benshi ngo barabishingira ku kuba imibare y'abaturarwanda bandura icyorezo covid cumi n'icyenda muri rusange igenda igabanuka umuvugizi wa polisi y'u rwanda sipi jean bosco kabera ubwo yari ku bitangazamakuru by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri yashimangiye ko ntawagombye kuvuga ko icyorezo cyarangiye avuga ko ahubwo ari wo mwanya wo gukaza ingamba kugira ngo intambwe igihugu kigezeho kirwanya icyorezo idakomwa mu nkokora n'abashaka kudohoka mu guhangana nacyo ubwo rero serivisi zigenda zifungurwa eh, abantu barushaho ku- gukora ibintu bitandukanye umuntu umwe ashobora gutera ibyago abantu benshi ahubwo rero ubu nibwo tugomba gukaza ingamba kubera ko ntabwo wamenya umuntu ushobora kuba wakwanduza kubera ko abantu ni urujya n'uruza twavuga rero yuko abantu bakwiye kuyirinda bakumva ko korona igihari barabona imibare y'abitaba imana yariyongereye mm, imibare y'abandura nayo igenda yiyongera ntabwo kwangura iragabanuka niyo handuye umwe ashobora kwanduza benshi cyangwa barindwi cyangwa icumi byumvikana rero ko nta rwitwazo bafite zo kuvuga ngo korona yararangiye umuvugizi wa polisi y'u rwanda akongeraho ko bagomba gukomeza gutsimbataza ubufatanye mu nzego zose mu guhangana n'abashaka kudohoka ku ngamba zashyizweho na leta y'u rwanda zo guhangana n'ikwirakwizwa ry'icyorezo covid 19 sipi kabera avuga ko kuri ubu habayeho koroshya ingamba zo guhangana n'icyorezo covid 19 bamwe babyuririyeho bagakora n'ibitemewe n'amategeko akavuga ko inzego zibishinzwe umunsi ku wundi zirakomeza gukorana mu kugenzura mu buryo bwimbitse bagamije gutahura abari muri iyo migenzereze ishobora gushyira igihugu mu kaga ariko noneho kugenzura mu buryo bwimbitse eh, bigomba kurushaho gukaza umurego kubera ko hari ibintu turimo kubona bisa naho eh, bitari bisanzwe cyane cyane abantu bakora ibintu bitemewe Eh, natanga urugero mwabonye ejo bundi ku cyumweru abantu bafatiwe muri hoteli barimo ari ijana mu masaa saba mu masaa munani saa cyenda z'ijoro burimo gucya ba nyirayo bari baje bakabashyiramo ndetse bakabeshya ko abantu hari n'ibyumba ariko igenzura ryakoze ryagaragaye yuko mu by'ukuri ahubwo bari bamaze iminsi babikora icya kabiri ni abantu bacuruza utubari kandi mu by'ukuri bitwaza yuko bakora serivisi za resitora gutanga amafunguro ugasanga baracuruza inzoga mu by'ukuri kurusha amafunguro bakwiye kuba bacuruza ntabwo byemewe turasaba abanyarwanda yuko bakwiye gukora ibyemewe ibigenwa n'amabwiriza bakirinda gukora ibintu bitemewe na gato byashyira ubuzima bw'abantu mu kaga nta nyungu babifitemo ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo ubutegetsi bwite bwa leta bwari bwatangaje ko bugiye gukaza ibihano bigamije guca intege abashyirwa mu majwi ko bakomeje kudohoka bakora ibitemewe banyuranya n'ingamba zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda uko niko porofeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabitangaje turakorana n'izindi nzego bireba n'uburyo ibihano bijyanye no guhana abo ngabo baba baga bacuze umugambi wo kurenga ku mabwiriza ku buryo tugira ibihano bibagenewe by'umwihariko kandi bizamuye kuko abantu bagiye hamwe bagatanga miliyoni eshanu kugira ngo barare banywa kubaca ibihumbi makumyabiri na bitanu ngira ngo ntacyo byaba bivuze ntabwo aricyo tugamije ntabwo ari amafaranga turi ariko ni ukurinda ubuzima bw'abanyarwanda nabo ubwabo barimo tukaba rero icyo dusaba icyo tugiye gukora twongeramo n'imbaraga ni uwo murava wo guca intege cyangwa se wo gufasha abantu bose barimo bafite intege nke mu kubahiriza aya mabwiriza kuva leta y'u rwanda yatangira koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda bagakomora zimwe muri serivisi zari zarafunzwe kugeza ubu tubari twacuruzaga inzoga turi mu bitarakomorwa kandi twari dufatiye runini abatari bake birashoboka ko yaba imwe mu mpamvu ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano bashingiraho bavuga ko abari batunzwe n'utubari bahisemo kujya babikora mu buryo butemewe n'amategeko ariko umuvugizi wa polisi y'u rwanda agasangaho kunyuranya n'amategeko amategeko n'amabwiriza bategereza igihe cyazagera bakazakomorerwa abazabirengaho bazafatwa bazabihanirwa ikindi cyiyongeraho ni uko nta mpamvu yo kwiheba ngo ukore ibintu bitemewe byaragaragaye ko twavuye muri guma mu rugo tukagenda tugeze uyu munsi serivisi nyinshi ziragenda zifungurwa cyangwa zemererwa gukorwa abatari bahabwa rero amahirwe cyangwa bemererwa gukora ntibategereze mu kwezi kwa cumi n'abiri ukwa mbere ukwa kabiri bashobora kwemereza gukora ariko ntibumve yuko kwirinda ari icy'ingenzi ijwi rya amerika iteguriye inkuru inzego z'umutekano mu rwanda zatangazaga ko abamaze kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda bose hamwe basaga ibihumbi bitanu magana abiri mirongo itandatu barimo mashya makumyabiri banduye ku wa kabiri w'iki cyumweru cumi na batatu muri bo babonetse mu mujyi wa kigali minisiteri y'ubuzima ivuga ko bapimwe mu bibasiwe kurusha abandi abamaze gukira nabo barasaga ibihumbi bine magana cyenda mirongo itandatu mu gihe abakirwaye barenga magana abiri mirongo itanu naho abo kimaze kwivuga nabo ni mirongo ine barimo babiri bashya batangajwe kuri uyu wa kabiri eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ubu naho ayavugwa mu gihugu c'u burundi aho ubushikiranganje bw'ubutungane kuri wa gatatu bwatanguye kugurisha muri camunara amatungo amwe amwe nk'imodokari amapikipiki imashini nyabwonko ordinateur mu gifaransa n'ibindi bikoresho vyo mu biro vyegukira abakekwa ko bahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu baba ababuranira aberwa kunyurwa n'ino ngingo baba abo yega bwite bose bagabisha abazohirahira bakagura utwabo ko uh, bitewe bitebuke bazofatwa nk'abaguze ivyibano kuko bariko babigura ku bwabo bidaciye mu mategeko ido n'ido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda kuri uyu wa kabiri niho hatangura kurabwa icetse ibikoresho bitegekanijwe kugurishwa biri mu nyubakwa z'ubushikiranganje bw'ubutungane ahahoze hari ibiro by'umukuru w'igihugu muri quartier ya rohero hagati mu gisagara ca bujumbura abagiye kubiraba bemeza ko bigizwe n'imodokari amapikipiki intebe zo kwicarako mu nzu z'abanyacubahiro ibitanda imatera ibikoresho vyo mu biro nk'imashini nyabwonko nizo bikorana zo kwandika canke gusohora inyandiko bita mu gifaransa imprimante n'ibindi ivyo vyose ni bimwe mu matungo y'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bafunzwe canke bahunze igihugu vyakuwe mu mazu yabo nayo nyene yafashwe na leta ubushikiranganje bw'ubutungane mu itangazo bwashize ahabona busigura ko ari mu ntumbero yo kubibungabunga kugira ngo ntivyononekare ndetse bibandanye bigirira akamaro igihugu no gukinga ko binyuruzwa nubwo biri uko bene vyo bobo siko babibona bemeza ko bariko baranyagwa utwabo christine ninahazwe nimenya na mufasoni wa generale hermenegide nimenya afungiwe igitega yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi yavuganye n'ijwi ry'amerika yari mu buhungiro nta siguro nini nobironkera bene kubikora nibaza ko ari bo bakwiye kuduha umuco canke bazowuduhangira ntibarabironkera umwanya baracasiganwa n'amasaha baracasiganwa n'iminsi kuko urabona ko babifashe ejo bundi nta minsi icumi irahera bifashwe ico bihutiye ni ukugurisha icinyegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa bene vyo hanyuma ingene tuvyakira ni umubabaro wumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa barundi umuntu umaze kumwaka haba ukamwaka ico mutunze ukamwaka vyose uba umubwiye iki umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje turirukanywe ku butaka bw'uburundi mu biriko biragurishwa harimo n'ibikoresho vyegukira ikigo mezo shalom uwashinze ico kigo margarite barankitse yabwiye ijwi rya amerika ati ivyo bintu bariko barakoresha bagurishije hako bidafasha bene wacu ibibondo vyanje bikaguma ngaho izo modoka zikaguma ngaho bobigurisha bagafasha imfubyi bagafasha abana bo mw'ibarabara tuba kiriko novuga biriko birakora ivyo vyari vyagenewe kuko ivyo bintu ntivyari ivya mezo shalom ngo itunge mezo shalom yari ngaho nk'ikigo gifasha imfubyi gifasha abagowe ibindi biri mu bizogurishwa ni vya generale sirire ndayirukije agira kabiri mu bashatse gutembagaza ubutegetsi umuhinga mu vy'amategeko metre gustave niyonzima we waburira abohirahira bakagura ivyo bikoresho mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika metre niyonzima yemeza ko iryo gurishwa ricekubiri n'amategeko abo bose bariko baranyaga ayo matungo yaba leta canke biki bamenye ko bazobibazwa abo bacamanza abo bashikiriza amanza bariko bakora ivyo bamenye ko hari itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kane umushikiranganje w'ubutungane yari yaratoye ico bita action recursoire kuko zikibi leta ishobora kubimwishuza ati warateye agahombo leta uzobibaza kuko abo bariko baranyagwa bazoshingisha imanza yababo y'ababana babo canke abuzukuru leta isubira ibibishure abandi nabo umuntu yobwira n'abantu bagomba kugura ivyo bintu ivyo bintu bakaja kubigura bazoba bariko bishira umugozi mw'izosi bazoba bariko bakwegera uruvyaro rwabo ruzobibazwa ruzovyishuzwa bazoba baguze ibintu atari rwabo kandi bazokwishuzwa bazoba bataye amahera yabo kandi mumenye yuko hari ibintu vyinshi kubera ibintu aba ari ivy'umuryango bidatwagwa gutyo bene vyo baba abafungiwe igitega canke abarahandi baganiriye n'ijwi ry'amerika eka naba bamenyesha ko bazokwitura ubutungane bw'uburundi na mpuzamakungu kwitura um, sentare mpuzamakungu navyo um, nzokwegera ababizobereyemwo bampa impanuro ivyo nzosanga mfitiye uburenganzira nzobikora ni burundi none ko tutaritwara nararondeye umuavoka kirashingisha imanza kuko ubwa mbere hoho mezo shalom si pushiste niyo aba ari maragarita naho none maragarita ko bamwitiranya na institution kandi ntibaduciriye urubanza jeraho naserutse ngo bampe uburyo bwo kuvuga ko jewe ntari umupushiste nzo kwitwara nyene ubwo butungane mpuzamakungu abenshi muri abo baramaze kubwitura urunani rw'abashingwamanza kavibe rwashengeshije urubanza rwa bamwe mu bo amazu n'ayandi matungo yabo yafashwe urwo rubanza ruri muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko haraheze umwaka metre gustave niyonzima icegera c'utwara urwo runani ari mu batwaye ibirego yarusha muri tanzania avuga ko izo manza ziriko zishigwa mu ngiro zitararangira mu masentare igurishwa nyezina muri camunara n'umunara ry'ivyo bikoresho ritegekanijwe guhera kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu ubushikiranganje bw'ubutungane buvuga ko amafaranga azovamwo azoca ashigwa mu kigega ca leta nico kimwe n'amazu y'abahunze bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi apangishijwe amafaranga avamwo ashigwa mu kigega ca leta intwazangabo mu gisirikare zishika kuri mirongo ibiri n'imwe zagirizwa ico caha ziheruka gucirwa urubanza abenshi muri bo bacira umunyororo wo guherayo abandi bacirwa gufungwa imyaka mirongo itatu abandi imyaka itanu yamara nka bose barunguruje urubanza Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika turaguma mu gihugu c'u Burundi ariko ubu tugatandukira ayavugwa mu gisata c'impunzi igice ca kane c'impunzi zigera ku majana atatu ziri mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira turi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zatahukanywe mu gihugu cabo c'amavuko uno munsi inkuru irambuye na mugenzi wacu ari muri uvira vedaste ngabo izi mpunzi zatahukanywe kuri uyu wa gatatu zibifashijwemo na aseri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri uvira aho zari zipakiye mu bikamyo bitatu bya aseri ziri gufungura imikate na saradine zabwiye ijwi rya amerika ko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu c'u burundi kuko ibyo zahunze byarangiye gushima kwacu ni ukubera ko twashimye ko uburundi bwagize amatora meza kandi bakaduhamagara kugira ngo twongere gusubiraho tudafise ubwoba ko igihugu cyacu tugiye kubona amahoro yose hanyuma rero turashimiye porogaramu yose yo kudusubiza inyuma twese n'abasigaye tubasabiye ko uwo bafite icyumviro cyo gusigara mu mahanga yiyumvire rwose ko yotaha mu burundi tugiye mu cyanguzo muri komine kigamba mutumba nyarurambi jendi kwa ndikumana didiye mva komine buganda provinsi cy'ibitoki musozi wa cuye ubwa mbere turishimiye cyane kundu cashe i burundi dusubiye mu gihugu cy'amavukiro tubashimiye leta mbyeyi leta nkozi leta nsenzi yo yumviye gu- kugira umugambi wo guhungura impunzi ziri mu bihugu ziri mu mahanga ati tubayeho nabi cyane bima turishimiye cyane kundu dusubiye kandi mu gihugu cy'amavukiro nsengiyumva desire ari muri aba barundi magana atatu batahukanwe kuri uyu wa gatatu agiye mu ntara ya bubanza asaba leta y'u burundi ko yabitaho nibagera mu gihugu cy'u burundi kuko nta mazu bafite abandi nabo ntabwo bahinze twifuza ko budufasha ababomoke bagafashwa amabati hama imfungurwa bakadukurikirana kugira ngo natwe tuze turonke uko nyene twokweza iby'iwacu kugira ngo tuze turonke ibyo tuza turafungura mwano mezi tutarimo gusa n'ubwo aba barundi bakomeje gutahukanwa ku bwinshi bava muri iyi nkambi ya kavimvira hari n'abandi bari muri iyi nkambi bifuza ko haseri yabaho ubuhungiro bakajya mu nkambi ya rusenda na murongo ziri muri teritwari ya fizi kuko umutekano muke bahunze ukirangwa mu gihugu cy'u burundi ndayishimiye adoni yavuye mu nkambi ya nduta mu kwezi kwa mbere ahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu nkambi ya kavimvira twebwe naho tubona abandi bariko barataha turabona yuko bita- abandi bitatunezera kuko abantu ntibahunze ikintu ibintu bi- bita- bi- bi- bimeze co kimwe kuko hariho abagifatwa umwe umwe ba- ntibaboneke nico gituma twe dusaba yuko abasigaye twovanwa ngaha bakatuvana ngaha mu kavimbira hafi y'igihugu c'uburundi bakatwara kure mu- mu ikambi ha- za rusenda canke za- n'ahandi za marindi kuko abahunguka nta n'umwe amara kabiri mu burundi asagaruka ngaha twabona kumazunguruka impande y'inkambi nizo gituma dusabye haseri iduhe ubuhungiro abatagomba gutaha kugira ngo ntizove tugirira ingorane hehe ngaha ku mupaka w'u Burundi bafume tuzeho abandi bari batifuza gutaha igituma nifuza kugenda mu nkambi ni uko mbona ngaha am- mu kavimbira umutekano bwa mbere ntukwiye abahungutse baragaruka ikindi naco zemaze hafi umwaka ngaha mu kavimbira ndabona yuko mu burundi ntarahi- ntarimbira gutaha ku mvo ziki z'umutekano ego amasasi nta- amasasi ntararavuga izoro ryose ngo raragira nte ngo abantu bahunge ariko harasabaho bya bindi byo gutora umuntu umwe umwe umwe umwe ngo nuko atari mu butegetsi canke ngo nuko ah, atagiye uh, mu bikorwa by'u- by'umugambi cyakoze ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri uvira ivuga yuko ikibazo cy'ibarabara rya uvira fizi ryapfiriye muri ruwanga ariryo rituma izi mpunzi zifuza kujya mu nkambi yo murongo zitajyanwayo kuva iyi gahunda yo gucyura impunzi zo mu nkambi ya kavimvira yatangira mu kwezi kw'icyenda impunzi zirenga igihumbi zimaze gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarirwa impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo ine na bitanu vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo akaba ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ndashimira abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire kuri mikoro mwari kumwe na jodiane ninahazwe nabatunganirije nongera ndabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com amajwi yacu yose yegeranijwe na makbila ya bero nawe nyene yakoze ibikora inka ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu